iyi muteze amatwi ni radiyo ijwi rya amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri w'imana itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi nawe mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mwaramutse neza nshuti mwese turamukanye ndabahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye rosine munezero ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yaho mugenza Joriane araheza asange hano muri studio aze kubashikiriza yavugwa mu karere k'ibiyaga binini amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika aho perezida muri gihugu cya mari aho perezida ibrahim bubakar keita wa mari yatangaje ko yahagaritse umugambi wo guhindura ibwizwa shingiro ry'igihugu ciwe umugambi wari umaze amezi wiyamirizwa n'abo batavuga rumwe ivyo yabitangaje mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatandatu leta ya mari yashikirije ko yunguruje kamarampaka yari itegekanijwe ku itariki icyenda z'ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ubwa mbere kuva haheze imyaka mirongo ibiri n'itanu ryari gukorwa mu ntumbero yo guhinyanyura amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe muri mari yatewe ku mikono mu kwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo ayo masezerano akaba yari gushyiraho inama nkenguzamateka hamwe na sentare irwanya abanyuruzi itunga rya leta inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ziri kumwe n'abasirikare ba leta ya somaliya bigaruriye kuri uyu wa gatandatu igisagara cya barire mu mpanuka bw'igihugu cya somaliya ahasanzwe hari ikirindiro cy'abarwanyi b'umuhari ya shabab abategetsi mu gisirikare cya somaliya bavuga ko uwo muhari wahunze icyo gisagara inyuma y'intambara zikomeye zabereye hanze y'icyo gisagara aho abasirikare b'igihugu binjiranye mu mpande zitatu z'icyo gisagara barire gisanzwe ari gisagara kiri ku birometero mirongo ine na bitanu gusa ujya mu mpanuka bw'umurwa mukuru wa somaliya imogadisho kikaba cyari cyarigaruriwe n'umuhari al shabab bivugwa ko muri izo ntambara abanyagihugu indwi bashobora kuba bahasize ubuzima na bane bakomeretse mwamenya kandi ko ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika byahaye uburenganzira igisirikare cya amerika bwo gukora ibitero ku barwanyi ba al-shababu bakorana na al-qaida muri somaliya ikimenyetso cy'uko perezida donald trump yakomeje umugambi wiwe ku bijyanye no gukoresha ingufu za gisirikare muri ako karere hano muri leta z'ubumwe za amerika abapolisi batandatu bararashwe kuri uyu wa gatanu babiri barahasiga ubuzima abandi bane barakomereka mu gisagara cya kisimi muri leta ya floride iri mu mpanuka bushira ubuseruko bwa amerika igipolisi mu gisagara cya kisimi kivuga ko abo bapolisi baguye mu mutego kandi ko cyafashe umugabo w'imyaka mirongo ine n'itanu everett glen miller yagirizwa ubwo bwicanyi yamara ko ataba ibirego by'ubwicanyi yari bwagirizwe muri kahise muri uwo mwanya abapolisi babiri kandi bararashwe mu gisagara cya jacksonville kiri ku birometero ijana na mirongo itanu ujya mu buraruko bw'igisagara cya kisimi muri leta ya floride igipolisi cyatangaje ko nyine kurasa abapolisi yaciye yicwa ahandi harashwe abapolisi ni muri leta ya pennsylvania umukuru w'igipolisi muri iyo leta avuga ko abapolisi bacitse ku icumu perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika aho asanzwe mu karuhuko muri leta ya new jersey yarungitse ubutumwa aciye ku rubuga rwa twitter ahoza imiryango n'inzego z'igipolisi zakorana n'abahitanywe n'ubwo bwicanyi ibibazo ni byinshi ku bijyanye n'imigenderanire muri kazoza hagati ya leta z'ubumwe za amerika na korea y'epfo mu gihe amakungu ariko aribaza icyokorwa kuri korea ya ruguru sumi teri yahoze ari umuyobozi w'ikigoseya mu bihugu bya korea ubuyapani n'imigenderanire ya amerika n'ako karere mu by'umutekano havuga ko ubu amerika icuditse na korea y'epfo kubera ko korea ya ruguru yanse kugirana ibiganiro na korea y'epfo yamara ko ibyo bishobora guhinduka ibyo bibazo byavutse inyuma y'iminsi mike perezida Moon Jae-in wa korea y'epfo atangaje ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kuri televiziyo ko atanga uvu za gisirikare zizokoreshwa muri ako karere bitarinze kwemerwa na leta ibyo perezida Moon yakaba yabishikirije inyuma y'aho perezida donald trump atangarije ko korea ya ruguru ishobora kwibonera ko uko isi itari bwabibone alexander vershbo yahoze aserukira amerika muri korea y'epfo avuga ko hari ukutumvikana hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri yamara kubu leta ya korea y'epfo iri kiriga uburyo igondoza korea ya ruguru kugira ihagarike ibitero imaze iminsi ikora haraheze ikiringo cy'umwaka abahinga mu bya politiki batangarije mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i londres mu bwongereza ko atabitero nk'ibyabaye mu buraruko bw'uburayi nk'i paris n'i buruseli byoshobora kuba mu bumanuko bw'uburayi mu kiganiro cyabereye mu nyubakwa za kaminuza mu gisagara cya londres mu ntumbero yo kwihweza iterabwoba ry'abajihadiste ku mugabane w'uburayi abahinga baturuka mu mico itandukanye kuri uwo mugabane bemeje ko atagihugu na kimwe yaba na esipanye canke ubutaliyano cyari bwabona ubwinshi bw'abantu bahurumbira kwinjira mu muhari wa leta ya kisilamu bajya kurwanira muri leta muri siriya canke iraki abahinga bagarutse ku bijyanye n'uko atagihugu na kimwe mu bumanuko bw'uburayi gifise abimukira b'abayisilamu bari mu runganwe rw'abakiri bato urunganwe rukunzwe kuronderwamwo abarwanyi binjira muri uwo muhari yamara abo bahinga bavuga ko bizeye ibigo bijejwe iperereza aho muri esipanye bivuye ku burambe bafise mu bijyanye no kurwanya imihari ikoresha inguvu umuhari w'abajihadiste waheruka gukora igitero aho mu gihugu cya esipanye mu bihumbi bibiri na kane igitero cyabereye mu gisagara cya madrid gihitana abantu ijana na mirongo icyenda na babiri gushyika ubu ibihugu bya esipanye n'ubutaliyano bikaba ari byo mu bihugu bikomeye by'uburayi bitari bwaterwe n'uwo muhari w'iterabwoba muri venezuela inama nshingamateka iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yakoranye kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kwiyamiriza ibyatangajwe n'inama nshingamateka iheruka gutorwa ku bijyanye n'ububasha bihaye mu by'amategeko
turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
reka natwe dutangire ikiganiro muri aka kanya dushimira bagenzi bacu batubanjirije muri gahunda mwahereye kare mukurikiye akandi duhe ikaze mwese mudahwema gukurikira ikiganiro ejo by'umwihariko muri gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika
kugeramo wamara kugeramo ugasanga umugore saro ntayigeramo umugabo n'umugome yavuze arakubitwa iryo ni ihohoterwa rikwiye guhagarikwa iyo urebye mu bitabo usanga umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko wizihizwa ku isi yose buri gihe tariki ya cumi na kabiri kanama gusa uyu munsi amateka agaragaza ko uwizihizwa bwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri buri mwaka ugira insanganyamatsiko yawo uyu turimo maginga ya wa bibiri na cumi na karindwi insanganyamatsiko yaragiraga iti youth building peace ibi mu kinyarwanda ni urubyiruko mu kubaka amahoro ese niba insanganyamatsiko y'uyu mwaka igaruka ku rubyiruko mu kubaka amahoro ngira ngo aha hari ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza ese hari ibikorwa bitanga umusaruro urubyiruko rukora bigamije kubaka amahoro ibyo bikorwa se niba bihari ni ibihe niba ibyo bikorwa kandi se bidahari mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rugire uruhare mu kubaka amahoro nicole waramutse neza waramutse neza chrispin ngira ngo reka ndeke kwizimba mu magambo maze nguharire akanya uganire n'abatumirwa dufite muri studio uyu munsi kuko ngira ngo ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko yego rwose ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo gisanzwe gifite umwihariko dore ko tutagiye kugikora twenyine ahubwo turi kumwe n'abantu batandukanye muri studio kuri uno munsi
hello uyu ni shari uyu ni nina dukurikirana ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ntabwo ntugacibwe
bamwe mu rubyiruko bagira ubwoba cyangwa igihunga cyo gutanga ibitekerezo byabo mu ruhame abandi ntibiyumvamo ubwo bushobozi bwo gutanga ubutumwa mu ijwi riranguruye ibyo twakwita ibiganiro mbwirwaruhame ibi byatuma umuntu yibaza ati ese ibi biterwa n'iki iyo habayeho ihohoterwa biba bibangamiye cyangwa bihonyoye uburenganzira bwa muntu kandi ihohoterwa rishobora kubyara amakimbirane ndetse amakimbirane nayo agatutumba akabyara ubugizi bwa nabi ariko se urubyiruko rukora iki kugira ngo amahoro arambye yimakazwe mu muryango nyarwanda tugarutse ku mateka yaranze u rwanda itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye mu gukangurira urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange kugira urwango ndetse no kubashishikariza amacakubiri byaje no kuvamo jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma y'icyo gihe abaturage batakarije itangazamakuru icyizere kubera ayo mahano yakozwe na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye ese muri iki gihe abaturage baba bizeye itangazamakuru bingana iki ku buryo noneho ubu ryakoreshwa mu kubaka ibyo ryasenye niba umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu buryo bwo kubaka amahoro urubyiruko rugenerwa ibyo bikorwa bya ejo youth eco bo bakora iki kugira ngo ibyo bikorwa byo kubaka amahoro bigere kuri bagenzi babo maze bubake amahoro arambye uyu munsi rero muri studio dufite abatumirwa ni urubyiruko rutandukanye ari rwo bagenerwabikorwa by'uyu muryango ejo youth eco ariko ibi bikorwa nabo ntabwo bagenda ngo babyihererane ahubwo hari icyo bakora kugira ngo babisakaze maze ubutumwa bw'amahoro bwogere mu muryango mugari w'abanyarwanda ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo cyangwa kuvuga ibintu uko ubyumva n'uko ubibona icyo twakwita droit d'expression mu ndimi z'amahanga ibi bijyanye na public speaking and exchange ni kimwe mu bikorwa umuryango ejo youth eco ukorana n'urubyiruko nk'uko rero natangiye mbibabwira muri studio ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'abatumirwa ni urubyiruko bagiye kubibwira reka duhe ikaze umwe mu rubyiruko waje uhagarariye abandi bitabiriye icyo gikorwa murakoze cyane banyita Mizero hamida nkaba nutse mu rwunge rw'amashuri ya siyesika nkaba ndi umwe mu bitabiriye ibiganiro mbwirwaruhame ariryo public speaking exchange muri ejo y'iteko
ikindi gikorwa ejo youth eco ikorana n'urubyiruko mu kwimakaza amahoro arambye ni amahugurwa y'itangazamakuru mu nkambi ya kigeme aho urubyiruko rw'impunzi ndetse n'urubyiruko rwo hanze y'inkambi bahurizwa hamwe maze bakandika inkuru z'amahoro no guharanira uburenganzira bwa muntu reka duhe ikaze uwaje ahagarariye urundi rubyiruko muri iryo tsinda murakoze cyane eh, nitwa mugenzi javan nkaba mpagarariye itsinda ry'abanyamakuru ryandika magazine yitwa kigeme iwacu umutumirwa wundi dufite muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi nawe ahagarariye abakunzi b'ikiganiro ejo badahwema kudusangiza ibitekerezo byabo ku ngingo zitandukanye tugenda tuganiraho muri iki kiganiro nawe turagira ngo yibwire abadukurikiye kandi wiyumvemo ikaze murakoze nitwa etiyeni nteziyaremye rumwe mu bakunda ikiganiro ejo
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm reka noneho dutangire ikiganiro nyirizina cy'uyu munsi reka mpere iburyo bwanjye amide ku bwawe ni iki cyatumye uvuga ati ngewe ibi bintu ngomba kubyitabira njye bwa mbere nza mu biganiro mbwirwaruhame bya ejo ko babizanye ku mashuri ku ishuri nigagaho nk'ibisanzwe nk'uko batubwira ati tugiye gukora public speaking nyine ntabwo naje numva ko nje mu biganiro bizamfasha kugera mu kuganiriza abandi kubaka amahoro yanatangiye nzi kuri public speaking rimwe na rimwe nkibeshya ko ari na debate kuko narabikundaga byari ibintu niyumvamo cyane bitewe n'igihe nagiye maramo nabo nagiye mpura nabo bagenzi banjye n'ibiganiro twagiye duhabwa naje gusanga atari debate nk'uko nabitekerezaga ahubwo ari guhuza ibitekerezo byawe na bagenzi bawe ukanubaka amahoro hagati mu rubyiruko gusa narabikundaga okay urakoze cyane reka noneho dukomereze kuri mugenzi wawe javan uh, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu bibiri na cumi na karindwi mu nkambi nibwo mwatangiye guhabwa amahugurwa ajyanye n'itangazamakuru ariko ryanditse wowe jovan kuba umunyamakuru wandika ibijyanye n'amahoro mu nkambi amplis aho utuye wiyumva uti uburyo niyumvamo ni uburyo yabunshimisha cyane kuko ntabwo natekerezaga yuko hari kontribusiyo nangwa se uruhare impunzi yagira mu guhindura sosiyete eh, ibinyamakuru twandika ntabwo bigarukira mu nkambi yacu gusa bigarukira no ku banyarwanda cyane cyane ko dukorana n'abanyarwanda b'abajene eh, bikagera no mu zindi nkambi ubwo rero kubona ibyo bitekerezo bitangarukiraho ngo bigarukire ku muturanyi gusa ahubwo bikagera n'ahandi hose eh, ntabasha kugeza amaguru ni ikintu rwose kinshimishije urakoze cyane reka noneho tugaruke kuri etienne etienne tugufite ahangaha muri studio nk'umuntu ukurikirana ikiganiro ejo umunsi ku munsi kandi ntuhweme gutanga ibitekerezo bitandukanye so turagira ngo tugereranyirize itangazamakuru ryo mu gihe cya mbere n'itangazamakuru ryo kuri ubu ndatekereza ntawe utabizi itangazamakuru rya mbere jenoside nicyo ryagize uruhare mu kubiba urwango ndetse n'amacakubiri mu banyarwanda bose Mm.
riza gu- gushyigikirwa na leta y'icyo gihe ba- bashishikariza abaturage kwangana hagati yabo ariko irya none ubona ko riri gukora ibishoboka byose ngo ryubake ubumwe rigarure bwa bumwe bw'abanyarwanda rigarure wa muco wa ndi umunyarwanda mu ni irihe tandukaniro noneho ubona riri hagati y'ikiganiro ejo n'ibindi biganiro Ah, hari ibiganiro bitandukanye bigenda wenda bica ku maradiyo atandukanye ariko usanga ari ibiganiro wenda byo kwishimisha cyane ni imiziki ni ugusuhuza nta kintu byagusigira Mm.
usibye wenda ku- kuba wakishima bikarangira ariko nyuma y'aho ngaho ukaba nta musaruro weho wakera cyangwa se wakera na bagenzi bawe urakoze cyane turaza kukigarukaho tubwire noneho uwo musaruro nimba uhari koko hari icyo wakuriyeho reka tugaruke kuri hamida mu uru rubyiruko uri umwana muto wiga mu mashuri amplis yisumbuye wowe ni gute ku myaka yawe wumva kuba watanga icyo gitekerezo cyawe mu biganiro mbwirwaruhame byagufashije iki tuvuge ku bwawe ku giti cyawe ni iki byaguhinduyeho maze uze no kutugira utubwire uko wabikoresheje kugira ngo bigirire abandi umumaro ngewe ku giti cyanjye ikintu byampinduyeho icya mbere cyo nabashe kumva ko nshoboye nabasha kuba nahagarara imbere y'uruhame rw'abantu benshi nkababwira uko niyumva nkababwira ibyo ntekereza kandi nkababwira n'ibyaduteza imbere ikindi ntabwo nakundaga kuba najya mu bantu benshi ntabwo nakundaga kuba nahagara imbere y'uruhame rw'abantu benshi numvaga ntabishobora somehow mfite isoni cyangwa se ibyo ndi buvuge biriwe bisekeje bakanseka bakampinga muri bumwe umwanya niba ubyibuka neza uh, bwa mbere witabira iri- iki gikorwa cy'ibiganiro mbwirwaruhame ni rihe jambo wasangije abari aho ngaho ni ubuhe butumwa wabageneye ntabwo byari byoroshye gusa icyo nibuka cyo ni uko dukurikije teme twari dufite yari ukurwanya uguceceka hagati mu rubyiruko Mhm.
icyo nabashije kubasangiza ni nko- na- nk'urugero ah, umwana ubona ikintu kandi cyakangiriza sosiyete arimo gusa kubera gutinya kudatinyuka akagiceceka Mhm.
kugiceceka kwe niko bizabyara ingaruka mbi kandi abivuze byafasha sosiyete nyamwinshi Mm, urakoze cyane
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
javan ese wowe kuva watangira kujya muri iyo club aho mwandika bikagira ubutumwa butandukanye bw'amahoro mugeza ku bantu ese hari ikintu cyaba kimaze guhinduka murakoze cyane eh, hari ikintu kimaze guhinduka cyane kinini Eh, bwa mbere muri twebwe tubikora Mm.
ntabwo twumvaga yuko hari icyo twakora ariko kuri ubu ngubu twamaze kwiyumvamo ubushobozi bw'uko hari icyo dushoboye by'umwihariko cyane ko tubikora turi impande zitandukanye ari abo hanze y'inkambi ndetse n'abo mu nkambi noneho muragutse mubaye benshi ni gute mufatanya noneho kubaka ayo mahoro mubinyujije mu itangazamakuru ryo kwandika tugena igihe mu kwezi duhura Mm.
nyuma yo guhura tukareba ibitekerezo ni iki kitagenda neza ni iki kitari kugaragara neza hakabaho proposition ku bantu batandukanye ibitekerezo bitandukanye yo guhura tukareba icyo tugomba gukora nyuma yo kugira icyo dukora ni naho hava n'igitekerezo cy'uburyo eh, hava magazine nangwa se uburyo twakwandika indi edition ni ukuvuga ngo dufata igihe tugahura ariko bitari buri munsi duhe nk'urugero rufatika rw'ikintu magazine yanyu yaba yaragizeho uruhare rwo guhindura hagati aho ngaho yaba mu nkambi cyangwa hanze y'inkambi Eh, uruhare runini cyane byagize n'umusaruro byagize mbere ubwanjye ntabwo numvaga ko nakorana n'u- n'umuntu utari impunzi numvaga ko na- na- na- na- nakorana n'abo nahunganye nabo kuko numvaga ntari umuntu Eh, ndetse nkumva n'undi wese uri hirya uta- utari mu mu buzima bumwe ko atari mugenzi wanjye Mm.
ariko kuri uyu munsi byarafashije cyane kuko tubonana umunsi ku munsi urwo ni ku ruhande rwanjye Ah, kuri sosiyete kuko ibyo dukora ntabwo bigarukira kuri twebwe gusa bigarukira no ku bandi Mm.
hari abantu bari bazi neza cyane cyane ndavuga ababyeyi bacu ntabwo bari bazi neza ko bashobora kubana na- ah, n'abantu batahunganye by'umwihariko ah, abantu batari impunzi baturiye mu nkengero z'inkambi Mm.
ntabwo babyiyumvishaga cyane ariko nyuma y'uko ah, igitekerezo cyo kwandika magazine tubifashijwemo na ejo yitiko byaje gutuma tugaragaza neza uburyo imibanire y'impunzi n'abatari impunzi uburyo ihagaze bituma n'utari ubizimya bituma atekereza ko burya ibyo yatekerezaga ari imyumvire iri hasi ahubwo ah, ko hari n'ibindi byinshi byakosorwa bituma Ah, agendeye ku bitekerezo bagenzi be batanze binyuriye mu- muri magazine asoma Mm.
byatumye muri we hari ikintu gihinduka cyane kuko hari na benshi twagendaga duhura bakatubwira ati rwose iki kintu ni ikintu gikomeye eh, cyane ko umuntu yatinyukaga kuguhereza amakuru ye yose azi kandi ko azasomana buri wese uwayasomaga rero yahitaga agira ikintu ahinduka cyane kuko byamuteye guhita afata initiative yo kubona umuntu nk'undi mu gihe yatekerezaga yuko burya ari we wenyine nangwa se atari umuntu nangwa se atari icyo hari icyo atakora kandi hari abandi babikora urakoze cyane urumva ko ari urugero rwiza dusangije reka tugaruke kuri etienne etienne wowe urahangaha nk'umuntu ukurikirana ikiganiro ese ha- hari nk'ikiganiro waba wibuka cyakugiriye umumaro atari we gusa ahubwo ki- ki- nawe ukagira uruhare rwo kuba wabisangiza abandi mfate ku rugero ku kiganiro nigi- mm, nigeze kumva mu maza cyavugaga ku kwizigamira ku rubyiruko ego naje gusanga urubyiruko ntabwo wenda okay, urubyiruko rwinshi uh, usanga ntacyo dufite cyo gukora cyatuma wenda twizigamira Mm.
ariko naje gusanga kwizigamira cyangwa se kwizigama atari byaba nyirinisha hari hamba Iyo nahise ntangira na gahunda yo kwizigamira kubera ko ari ikiganiro ki- kigendera ku muco w'amahoro kandi ntekereza ko udafite amahoro uh, waba umeze nk'umuntu udafite umuyobozi ntavuga nti amahoro ashobora kugufasha kuyobora ntangiye kumva ikiganiro ejo ndi umunyeshuri iyo nari shefu cyamfashije kumenya uko mm, nyobora karasi ishuri kimfasha n'ubu ngubu kuko mu byo nkora n'ubundi harimo n'ubuyobo- harimo kuyobora niba nakira abantu mm, ngomba kumenya uko mbayobora kandi mu mahoro ibyo urumva ni- bikugizeho umumaro wowe nka etienne noneho ukora iki kugira ngo utihererana bwa butumwa bwiza wakuye mu kiganiro ejo Eh, mu butumwa mba nakuye mu kiganiro ejo kugira ngo wenda abandi babukurikire cyangwa se babumenye abagira amahirwe nabo tubasha kuvugana nkabibabwira cyangwa se n'abandi duhurira ku, ku mbuga nkoranyambaga nka facebook cyane hari uze ko ndi umwe utanga ibitekerezo yatanze igitekerezo cyangwa se nakoze like Mm.
kuri facebook hari n'abandi bahita bamenya bati iki ni igiki ba- barayikinze
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
turakomeje rero n'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi Ah, reka twongereye tuse nk'abagaruka ku kintu kijyanye twebwe ubwacu urubyiruko mu rwanda urubyiruko ruri ku mubare munini ugereranyije n'abakuze mwe ku giti cyanyu nk'urubyiruko ni ni iki mubona gitera urubyiruko kutitabira cyane cyane ibi bikorwa binyuranye byo kubaka amahoro javan urabona ari iki kibitera murakoze cyane bikaba ibi bikorwa kenshi byo kubaka amahoro ni ibikorwa biza nta nyungu iri direkite bamwe babikeka nangwa se ihutiye ako kanya benshi nk'uko babikeka igaragara ni ibikorwa bisaba kwitanga kandi ukitanga ah, nta nyungu uba ubuze kubona yo kubikoreraho ako kanya akaba ariyo mpamvu rero urubyiruko ah, akenshi iyo atari ikintu kiri bubonerweho inyungu y'ako kanya ntabwo ntabwo kwitabira ibikorwa by'amahoro arakoze cyane aratubwiye ati urubyiruko ntabwo ruba rubona ko hari inyungu y'ako kanya wenda se biruha amafaranga cyangwa ruhita rubyungura ako kanya java reka tugaruke noneho wenda uduhe ishusho yo mu nkambi ese ubona urubyiruko rwitabira ibikorwa bitandukanye byo kubaka amahoro Eh, nab- navuga nti abenshi ntabwo babyitabira Mm.
gusa ntibuje ko ari ababyitabira kuko ndimo mu babyitabira Ego.
ariko iyo urebye umubare w'abyitabira ukareba n'atabyitabira ukojeje isoni Mm.
cyane natanga urugero cyane um, ya GIZ uh, ni umushinga usanzwe utera inkunga mu buryo bwo kubaka amahoro Mm.
yazanye bibliyoteke Mm.
igitangaje ni uko usanga nta ba- nta rubyiruko rubyitabira cyane Mhm.
Eh, nubwo benshi babyitabira ari abanyeshuri ndetse n'abandi ariko bakeya bivuze ngo usanga akenshi mirongo icyenda ku ijana ibintu bijyanye na interineti ari byo byafashe umwanya munini mu rubyiruko reka tugaruke gato kuri hamida hamida wambwiye yuko yego witabiriye ibyo biganiro mbwirwaruhame ndetse wanatubwiye icyo byagufashije uko gutinyuka uko kuba wagiza ubutumwa ugeza ku mbaga nyamwinshi y'abantu byagarukiye aho ngaho cyangwa se nta kintu wakoze kugira ngo ntibigume kuri we gusa ahubwo bigere no ku bandi nk'urubyiruko nabashije kuba na kiritinga club yitwa with the best mukora iki ikintu dukora dusura abantu bashaje dufasha abatishoboye harimo nka kuriya wenda leta ibatanze inkunga mu kubaka tukajya kubafasha kubaka kuko nta yindi nkunga two twashobora dusura abarwayi abantu bacitse ku icumu kandi tunateza imbere impano z'urubyiruko harimo nko kuririmba kubyina kwandika imivugo ibintu nk'ibyo ngibyo reka noneho tugaruke kuri etiyeni urakoze cyane wowe nk'umuntu turi kugarukaho ukunze iryo tangazamakuru kuki ukomeza kuvuga ukumva bikuraje inshinga kuba wakomeza ukurikira ibiganiro byubaka amahoro mbona byose rero ishobora kuba yaraturutse ku kiganiro cya mbere numvishije nkahita mugahita ahubwo wasanga ibyiza biri imbere uvuga nti iki kiganiro ngomba kugikurikira noneho nkanagishishikariza n'abandi urakoze cyane reka tugaruke kuri javani javani mwavuze ko nanone mutanga ubutumwa butandukanye muranditse muri iyo magazine mu nkambi edisiyo ya mbere yasohotse agatabo ka kabiri karasohotse ndetse ubu muri gutunganya n'aka gatatu iyo birangiye magazine ikajya ahagaragara ni uko dufata igihe cyo kugira ngo turebe cya kintu cyavuzweho hari icyahindutseho urugero rufatika ni mu mibanire y'abantu n'abandi uvuga ngo niba umuntu kuri uyu munsi atashoboraga kwemera ko yakorana n'umuntu utari impunzi urugero rufatika uyu munsi akaba yemera kwicarana nawe akaba yasangira nawe akaba yamuragiza itungo icyo ni kimwe mu kimenyetso kitugaragariza ko imibanire hari icyahindutseho kandi biturutse kuri ya magazine kuko byabaye nyuma y'uko magazine imaze kugera ahagaragara kuko ubusanzwe abenshi bamenyereye yuko magazine isohokera mu nkambi ya kigeme ikarangira mu nkambi ya kigeme bikarangira ariko mu rwego rwo gusakaza ibikorwa byaranatangiye edisiyo ya mbere iya kabiri zageze mu nkambi zose zo mu rwanda ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko tumara kuzigeza mu nkambi zitandukanye hari ikintu mu myumvire y'abantu batari mu nkambi ya kigeme bahise bahindukaho mu myumvire kuko nyuma yaho haje kugaragara reakisiyo kandi turanayibona ese najyaga ngo nkugarukeho noneho nkubaze ni ukurikirana ikiganiro ejo wa muntu utaracyumvaho ubona hari ikintu arimo guhomba cyane ni iki arimo arahomba kandi ibiba byatakaye sinzi kugira ngo bizagaruke gusa kose niba hari ikiganiro numvishije uyu munsi nkagira akantu mfatamo niyo kaba ari gatoya hari umuhanga wavuze ngo agatonyanga ntabwo kakuzuza inyanja ariko kayinyeganyeza bikumvikana cyangwa se agatonyanga nubwo kaba gafite imbaraga nkeya ariko gacukurira bivuze iki bivuze ko uyu munsi dushobora kumva niyo nafata akantu gato cyane mu kiganiro ejo ejo nkafataho akandi ejo nkafataho akandi ndabwiza ukuri ntabwo byabura icyo bigusigira ntabwo byabura icyo bigufasha
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
turi kugana ku musozo w'ikiganiro ndabashimiye cyane ku bitekerezo bigiye bitandukanye mwatubwiye ndetse ndahamya neza nashidikanya ko n'abari badukurikiye kuri radiyo hari icyo bungukiyemo kandi nabo barakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu dusoza rero ndagira ngo buri wese agire icyo abwira urubyiruko amide rego murakoze cyane ubutumwa nasangiza urubyiruko runkurikiye cyangwa se rukunda gukurikirana ikiganiro ejo ni uko tugomba kwigira icyizere tugomba kwigira icyizere kandi tukaba ebo yo kuvuga mu kintu cyose twiyumvamo tugaca umuco wo guceceka kandi tukabasha kubana neza na bagenzi bacu arakoze cyane ibyo ngibyo ni ubutumwa atanze agarutse ku kijyanye n'uko ari umwe mu banyeshuri bakora ibijyanye n'ibiganiro mbwirwaruhame java icyo nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye ni uko amahoro ari ikintu gihenze cyane ku isi ya none kuko udafite amahoro nta terambere udafite amahoro ni ukuvuga ngo ibintu byose nta kiba kiriho urakoze cyane esiyene we n'ubuhe butumwa cyangwa igitekerezo udukurikiye noneho ubu ngubu namushishikariza akamfasha cyangwa se nawe bwe agakomeza agahora agakurikira ijana na kane n'ibice bitatu fm amahoro ahari